Eni Radio Izwi ya Amerika. Radio Izwi ya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na Fide niyo ngabo nayo Eugenia Mukankusi nanjye ndabaramukije kandi tubahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba mw'ikambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania ingingo yo kugara ibitaro bitembera clinique mobile mu rurimi rw'igifaransa irateye umutima uhagaze impunzi z'abarundi kweli iri vuriro rizunguruka ryadufasha ryadufasha cyane kurabona nk'aya mazone y'iwacu n'amazone ari kure cyane iri vuriro ryadufasha ryadufasha ni ukuri turasabye mudutakambire mutuvugire uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi zitakamba zisaba ko ingingo yo kugara ibitaro bitembera mu ikambi ya nduta byahora bifasha impunzi isubigwamo abantu muradutunga ibihugu bitatu Burundi Rwanda na Kongo biherutse gushira umukono ku masezerano yo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba ruhuriwemwo n'ivyo bihugu uko ari bitatu ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryatangaje ko ryacandaza abantu barenga igihumbi n'amajana atatu bashobora kuba begereye abantu bafise Ebola mu gisagara ca Goma muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
ikibuga cy'indege cya mitiga kimwe rukumbi gikora mu murwa mukuru wa libiya cyasubukuye ingendo ubwo umutuzo wagarukaga kuri uyu wa mbere
abantu ibihumbi n'ibihumbi bashigikiye demokarasi bari mu myerekano buzuye ikibuga mpuzamakungu cy'indege cyo mu ntara ya hong kong mu munsi ku wa mbere
abandi bantu babimukira mirongo inani n'umwe batabawe ku nkombe za libiya kuva kwa gatanu hamaze gutabarwa abantu magana abiri na cumi n'umwe mu nyanja ya mediterane aya makuru hamwe n'andi twabateguriye turabagezaho ku buryo burambuye mu kanya mugume hafi ya radiyo yanyu
idonido ry'amakuru ya hirya no hino tubafitiye muri aka kanya ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi oms ryatangaje ko ryacandaze abantu barenga igihumbi n'amajana atatu bashobora kuba begereye abantu bafise ebola mu gisagara ca goma muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ivyo bibonwa ko biriko bifasha gutuma ebola idakwiragira muri ico gisagara nk'uko abantu benshi bari babifitiye ubwoba igisagara ca goma kirimwo abantu bagera ku miliyoni zibiri cari magabo mu ndwi iheze igihe umuntu yari afise ebola yandukije abantu batari bake imbere y'uko yitaba imana ubwiwe nta bandi bantu bashasha boba banduye ebola mu gisagara ca goma baremezwa vyibonekeje ko ikoreshwa ry'urucandago rukiriko rurageragezwa rwatunganijwe n'isosiyete mec vyafashije cane mu rugamba rwo kurwanya ebola ivyo naho gushika gushikira ibice biri kure mu gihugu ca congo vyageramiwe n'uruhagarara n'ubwicanyi vyagoranye urwo rucandago rwakoze neza mu bisagara aho abanduye ebola bashobora kumenyekana vyoroshe ivyo bituma iyo ndwara idakwiragira mu bice birimwo abantu benshi nk'uko vyibonekeje hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu igihe ebola yari yiyadukije mu karere ko muri afurika mu burengero igahitana abantu barenga ibihumbi cumi na kimwe tuve muri kongo tugiye muri libiya aho ikibuga cy'indege cya mitiga kimwe rukumbi gikora mu murwa mukuru wa libiya cyasubukuye ingendo ubwo umutuzo wagarukaga kuri uyu wa mbere ikibuga cya mitiga kiri mu nkengero za tripoli mu gice cy'uburasirazuba bw'uwo mujyi ingabo za guverinoma yemewe na onu n'iza karifa haftar zemeranijwe ku gahenge k'iminsi itatu ku cyumweru kuva ku cyumweru umunsi mukuru w'abayisilamu wa id al ada indege zihaguruka kuri icyo kibuga cy'indege cya mitiga zahagaritswe amasaha menshi ejo ku cyumweru nyuma y'uko harashwe rokete barenze ku masezerano iyo rokete yakubise ku kibuga muri metero nke cyane uvuye aho indege zari zihagaze mitiga yahoze ari ikibuga cya gisirikare cyakoreshejwe n'indege za gisivili kuva ikibuga mpuzamahanga cya Tripoli cyangijwe cyane n'imirwano yo mu bihumbi bibiri na cumi na kane icyo kibuga kiri mu gice kigenzurwa n'ingabo za guverinoma cyakunze kwibasirwa n'ibitero guverinoma yamaganiye icyo gitero giheruka ku ngabo za Haftar nta bintu nta bantu cyangwa se ibintu byangiritse bihavugwa
abantu ibihumbi n'ibihumbi bashigikiye demokarasi bari mu myerekano buzuye ikibuga mpuzamakungu c'indege co mu ntara ya hong kong n'umunsi ku wa mbere ivyo vyatumye indege zose zidashobora kuva kuri ico kibuga c'indege abantu bari mu myerekano bakoraniye mu nyubakwa z'ico kibuga c'indege mbere yaho mu mabarabara yo muri hong kong mu gitondo cy'uno munsi wa mbere abari mu myerekano bashavuye bazibiye amabarabara baranka gukurikiza amategeko y'igipolisi yo gushwiragira ni inyuma y'uko igipolisi kirashimye kibabaza mu maso n'insoro z'imipira ku bariko barahunga abantu batari bake bavuga ko bakomeretse mu bice bitari bike byo muri hong kong leta yaharuye abantu mirongo itanu na bane bakomeretse harimwo babiri bajanywe mu bitaro bameze nabi uno munsi wa mbere abategetsi b'i beijing mu bushinwa batangaje ko imyerekano y'uno munsi wa mbere ari iterabwoba
amakuru y'ijwi ry'amerika harakomeje ku mugabane w'uburayi ubwato bw'ubutabazi bw'ubufaransa ejo ku cyumweru bwakuye mu mazi abandi bimukira mirongo inani n'umwe ku nkombe za libiya byatumye umubare w'abamaze gutabarwa mu nyanja kuva ku wa gatanu ugera kuri magana abiri na cumi n'umwe umuryango w'abaganga batagira imipaka na sos mu nyanja ya mediterane yahurije hamwe ibikorwa byayo mu bwato buriho ibendera ry'igihugu cya norvege iyo miryango yatwaye abagabo b'abanyasudani babarirwa muri mirongo inani n'umwe bakubiyemo rero abo mirongo inani n'umwe bari mu bwato buto ku cyumweru hagati aho umuryango utabara w'abesipanyole witwa open arms wavuze ko abimukira ijana na mirongo itandatu bari mu bwato batabawe barimo batatu bakeneye kwitabwaho cyane n'abaganga b'inzobere oscar camps washinze uwo muryango open arms ejo ku cyumweru yongeye gutakambira guverinoma zo mu burayi azisaba gufasha by'umwihariko ubutaliyani bufite icyambu gitekanye hafi aho cyakora minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu w'ubutaliyani mateo salvani uh, salvini yavuze ko amategeko atabimwemerera kandi ko atiteguye kwakira abimukira batazwi banyura mu nzira zififitse ubutaliyani buvuga ko bwakoze ibirenze ibyo bwasabaga kwakira amato y'abimukira bushaka ko ibindi bihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'uburayi birushaho gushyiraho akabyo uburanira philippe manshaus yikekwa ko yarashe mu musigiti mu gihugu cya norvege avuga ko uwo aburanira atari ko arishyura ibibazo by'abagira itohoza yatangaje ko philip manhos ariko akoresha uburenganzira bwiwe bw'udasambishwa avuga ko atacaha na kimwe ariko aremerwa aremera murantunga philippe manhos afise imyaka mirongo ibiri n'umwe muri iki gihe yaserutse muri sentare uno munsi kuwa mbere guhangana n'ivyagirizo vy'uko yagerageje kugandagura abantu mu gitero yagize mu musigiti ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye hanze y'umugwa mukuru wa norvege oslo nta n'umwe yishwe muri ico gitero gitero muri uwo musigiti kiriko gifatwa nk'igeragezwa ry'iterabwoba igipolisi gitangaza ko catoye ku munsi w'imana ivyemezo ku bijanye n'ivyiyumviro vya philip manhos vy'intagondwa nibonwa ko ari urwango afitiye abimukira hari abantu batatu gusa mu musigiti uri mu kibanza citwa al noor islamic center igihe manhos yinjira muri uwo musigiti ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije yatanguye kurasa abari muri uwo musigiti yamara umwe muri bo yarashoboye kumutega umwereka inkoho yari afise ziramwiyaka ahandi havugwa ubwicanyi ni mu gihugu cya nigeria aho abantu umunani barimo abasirikare batatu biciwe mu gitero cy'intagondwa z'abajihadiste ku kigo cya gisirikare nto mu mudugudu wo mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa nigeria mbere y'ibirori by'umunsi wa eid al ada nk'uko amakuru aturuka mu gisirikare abivuga abasirikare batatu n'abasivili batatu bapfuye kwa gatandatu ubwo abarwanyi b'umutwe wa iswap bagabaga igitero ku kigo cya gubiyo mu birometero mirongo inani uvuye mu murwa mukuru w'intara ya mayiduguri ni amakuru yaturutse ahantu habiri hatandukanye
muhandanya kumviriza ibiganiro tubafitiye kuri iyi saha kuri radiyo ijwi rya amerika washington dc mushobora no kudukurikirana kuri facebook hamwe no ku kibanza cyacu cya interineti aricyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu
amakuru y'ijwi ry'amerika tuyakomereze mu karere duhereye mu rwanda mu rwego rwo gukomeza kwizihiza umunsi mukuru w'irayidi umunsi w'igitambo wizihijwe ku munsi w'icyumweru umuryango w'abayisilamu mu rwanda wakomeje gusura abayisilamu bo hirya no hino mu gihugu ubaha inyama mu karere ka rwamagana mu murenge wa rubona hatanzwe inka cumi n'eshanu zigabanywa imiryango y'abayisilamu bakennye ndetse n'abandi bo mu yandi madini mugenzi wacu asumutakaboyi afite inkuru irambuye
kuri uyu wa mbere umuryango w'abayisilamu mu rwanda bari kumwe n'abaterankunga baturutse mu gihugu cya turukiya bahaye abayisilamu bo mu murenge wa rubona mu karere ka rwamagana inka zisaga cumi n'eshanu zahawe abayisilamu b'abakene n'abandi baturanyi babo bo mu yandi madini ni igikorwa cyari cyitabiriwe n'abatari bake buri wese yatambukaga agahabwa ikiro cyangwa bibiri by'inyama bitewe n'umuryango afite ijwi ry'amerika ryageze ku musigiti wa mabare mu murenge wa rubona mu karere ka rwamagana mu ntara y'iburasirazuba tuhasanga abayisilamu n'abaturanyi babo bo mu yandi madini bari baje ari benshi gufata ku mafunguro y'inyama bagenewe shehe mbarushimana sureyimani umujyanama mufti w'u rwanda yabwira ijwi ry'amerika ko gusangira bifasha abasanzwe batabona ibyo kurya kwizihiza umunsi mukuru dukora irayidi iminsi itatu iyo irayidi yabaye nk'umunsi w'ejo tugasenga irayidi ikaba irabaye igakomeza ku munsi ukurikiraho n'ejo bizakomeza ku buryo tuyikora iminsi itatu ku buryo bwihariye kuri uyu munsi mukuru w'igitambo rero kuri uyu munsi twari bwo twahisemo kuza kwifatanya n'abayisilamu ba hano i mabare ndetse n'abatari abayisilamu nk'abaturanyi babana tugasangira irayidi nyakubahwa mufti w'u rwanda mu mubano yagiranye n'umuryango witwa haseni wo mu gihugu cya turukiya ufite icyicaro ariko mu budage akaba ari muri urwo rwego rero uyu mwaka bari bagennye inka mirongo itanu inka zizewe zidafite ubuziranenge cumi n'eshanu rero nizo zagenewe hano i mabare akaba arizo dufite hano barimo bategura kugira ngo baze gusangiza aba bayisilamu bari hano n'abatari abayisilamu bari hamwe shemba rushimana sureyimani avuga ko bahitamo gutanga inyama kuko bakurikiza umuhango w'abakurambere haba hatoranyijwe rero cyane cyane abayisilamu b'abakene cyangwa se badasanzwe bafite amahirwe yo kwigurira nk'iryo tungo n'inshuti zabo ku buryo tutahera kuri babandi basanzwe bifite kuki muhitamo inyama mudahitamo kuba harimo isukari ariko igituma duhitamo inyama ni ukuvuga ngo niwo muhango mwiza wabayeho kuva ku bwa burahamu hagatangwa itungo rikabagwa rikaba ari ituro ritanzwe kubera imana noneho iryo turo rero ryaba inka cyangwa ryaba ihene cyangwa intama rigasangirwa n'inshuti n'abavandimwe n'abaturanyi nibwo buryo byakozwe kuva kera bikaba ari n'uburyo bwiza bwo kubahiriza n'uwo muco mwiza w'idini ariko twongeye kubona umuco mwiza n'imibanire myiza hagati y'abantu abayisilamu bavuga ko bagena umunsi wo gusangira n'abavandimwe babo ku munsi ukurikira irayidi abateguye uyu munsi bakemeza ko ubwo umunsi w'irayidi wabaga benshi baba batabonye amafunguro ariko nyuma y'abo ngabo baba bizihije uwo munsi mukuru haba hari abaturanyi abantu duturanye n'abandi bantu baba batabashe kuza kurya ku musigiti no kugira ngo wenda n'abantu mu ngo zabo babe babasha kubasha kugaburira abana nk'ubu turaha abantu ingo ingo zigera kuri magana abiri buri muntu ni ikiro n'inusu niko twabiba baze ikiro ikiro n'inusu gutyo bitewe n'abantu bataha muri izo ngo abasilamu dufite ingo dufite ubu ni ijana ngira ngo hari na makumyabiri gutyo dufite abantu baturuka inaha mu karere ka rwamagana n'abaturuka mu karere ka ngoma noneho iki gihe cyo ni igihe cyo kubaga cyo gutanga ibitambo abakire rero imana babushobozi baba barabonye uburyo bwo gutanga noneho bakavuga bati ahantu hose hashobora gukenerwa kurirwa izo nyama bagende bazihageza amafunguro y'inyama yatangiwe hirya no hino ku misigiti y'abayisilamu yahawe n'abandi baturage babarirwa mu yandi madini ariko bigaragara ko nabo bari bazikeneye rikaba ari amasi ngomba kujya gusaba umuntu w'umukecuru yajya gusabiriza ikintura barampa basanzwe bampa nubwo nateka bya gihangana bandiye ariko no gukaranga ndabizi inyama se zirahingwa hari n'abatazirya rwose hari ushaka akaboga hano umusiramu se wowe oya ndi umunyagatulika ariko baraguha baraduha buriye ko batwanditse se ubira ijoro nyine iwawe urabususurutse biba biraho
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ibihugu bitatu uburundi u rwanda na kongo biherutse gushyira umukono ku masezerano yo kubaka urugomero rw'umuyagankuba ruhuriwe ko n'ibyo bihugu urwo rugomero rwiswe ruzizi ya gatatu ruzotanga umuyagankuba ungana megawati ijana na mirongo ine n'irindwi mu myaka itanu iri imbere rukazokubakwa mu ntara ya kivu yo mu mpanuko ahegereye urubibe rw'ibyo bihugu amashyirahamwe arwanya ibiturire nka orikome ryo mu burundi naho rishima ko ari umugambi mwiza rifite amakenga ko uwo mugambi uzohava unigirwa muri menshi kubera ibiturire no kutumvikana kw'ivyo bihugu bitatu ibindi kuri nkuru turashikizwa na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru amasezerano yo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba ruzizi ya gatatu yatewe ku mukono mu mpera z'ukwezi guheze kw'indwi i Kinshasa mu gihugu ca Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo yatewe ku mukono n'abashikiranganji batatu baserukira u Rwanda Uburundi na Kongo ibihugu bizosangira ku rugero rungana umuyaga nkuba ungana na megawatt ijana na mirongo ine n'indwi uzotangwa n'ubwo rugomero ayo masezerano ategekanya ko ruzotangura gutanga umuyaga nkuba hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ruzokubakwa ku mafaranga angana n'imiliyoni hafi amajana indwi y'amadolari y'amerika nayarenga miliyaridi ibihumbi bibiri n'ijana y'amarundi azotangwa n'ibanki y'isi yose ibanki ya afurika ijejwe iterambere hamwe n'ubumwe bwa buraya abagwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta nk'ishirahamwe orikome rikorera mu burundi barashima uwo mugambi gabriel fyiri atwara orikome twebwe byaratunejereje kubona uyu mugambi warabaye abatabizi n'umugambi uva kure cyane kuva mirongo icyenda na kabiri uyu mugambi uhari mugabo kubera umwina inda ndende z'abagiye baratwara ibihugu by'aka karere kacu ka sepejeri isa n'iyahagaze turazi neza yuko igihugu kitagira umuyaga nkuba hari ibintu byinshi cyane bidashoboka cyane cyane mu bintu bijyanye n'ubutunzi kandi murabizi neza ko umuyaga nkuba ukenewe mw'ibi bihugu nko mu burundi hoho mu bisagara ni munsi ya mirongo itatu ku ijana ugiye hagati mu gihugu ni hagati ya kabiri na gatatu ku ijana abaronka umuyaga nkuba murumva neza yuko ata gihugu na kimwe gishobora gutera imbere gifise umuyaga nkuba ungana gutyo yamara naho biri uko abo bagwanya ibiturire babona ko intambamyi kugira ngo uwo mugambi uje mu ngiro ari nyinshi muri izo harimo intambara zivugwa mu gace urwo rugomero ruzokubakwamwo hamwe n'ibiturire ariko turavye umwijyane uri hagati y'ibihugu byo mu karere hariho n'imigwi igwana biragaragara neza ko uyu mugambi ushobora guhura n'intambamyi nyinshi cyane kubera umwina umunoho inda ndende z'abantu baba bifuza kurwanira inyungu zabo mugabo bakinyubagira inyungu z'abanyagihugu hamwe byoshoboka urwo rugomero rukubakwa byoshobora gufasha igihugu mugabo twebwe dufise amakenga rwose ubwa mbere kubera ushobora gusanga aya mafaranga ariko aratangwa igihe bitokurikiranwa neza ashobora kuribwa nk'uko ayandi yose ahora aribwa umuyaga nkuba uzovamwo uzokoreshwa n'abanyagihugu barenga imiliyoni mirongo itatu baba muri ivyo bihugu bitatu aho niho oricom rifatira mu gusaba abategetsi b'ivyo bihugu gushira imbere ineza y'igihugu kugira ngo ayo masezerano ntabe amasigara cicaro abatanze uburyo bukoreshwa nabo bahamagarirwa kubukurikirana neza kugira ngo ntibunyuruzwe kenshi amareta arakunda kuvyivangamwo gose bakavuga bati atari umuntu w'iwacu aje gutwara amasosiyete azokubaka ntibabyemere ugaca usanga rero harabayemo ibibazo nicyo gituma twipfuza ko hoba ikintu gikomeye cyane cyo gukurikirana ino migambi kuko ni imigambi ihambaye cyane cyane abarundi bose abanyekongo bose abanyarwanda bose bakumva neza yuko iyo ari imigambi irengeye intwaro ziba zihari uno munsi kuko intwaro ziraza zikagenda murabona ko uyu mugambi watanguye kuva mirongo icyenda na kabiri ari imigambi iraba ibyo ni ukwitwa urunganwe mu gifaransa icyo twita regeneration ubwo rugomero ruzokubakwa mu ntara ya kivu y'amajepfo ya kongo ku ruzi rusizi ruva mu kiyaga ca kivu rwisuka mu kiyaga ca tanganyika ahegereye imipaka y'ivyo bihugu vyose kuri urwo ruzi hasanzwe hariko n'izindi ngomero zibiri ruzizi ya mbere rwubatswe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na ruzizi ya kabiri rwubatswe mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani izo ngomero ubu zisa n'izahagaritse gutanga umuyaga nkuba kubera zishaje ishirahamwe rihuza ivyo bihugu bitatu CPGL vyananse ko risanura izo ngomero kubera ukutumvikana hagati y'ibihugu birigize Pierre Claver ni nkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
inshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu ikambi y'impunzi z'abarundi yanduta mu gihugu cya tanzania haherutse gufatwa ingingo yo kugara ibitaro bitembera clinique mobile mu rurimi rw'igifaransa ni ingingo yakiriwe nabi n'impunzi zo mu mazone iryo vuriro ryahora rikoreramwo bavuga ko aho eh, bagiye eh, kuzohora ah, bivuza ari kure cyane abo barundi bavuga ko hafi bo kwivurije ari ku bitaro bikuru by'ikambi ivyo navyo bakavuga ko bakira abaje ari ndembe eh, bashika binjizwa ibitaro gusa ibindi kuri iyi nkuru turabihabwa na mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana
iryo vuriro ritembera clinique mobile mu rurimi rw'igifaransa ryugawe itariki zibiri ukwezi k'umunani ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ku mvu zitamenyeshejwe iryo vuriro ahanini ryavura impunzi ziba mu mazone y'ikambi ari kure ayari ku nkengera n'abatanzaniya baba mu kijiji ca muhasha kiri mu burengero bw'ikambi ya nduta abahora bafashwa n'iryo vuriro bavuga ko iryo vuriro ryari kirumara ku buzima bwabo mu bisanzwe kweri iri vuriro ri- rizunguruka ryadufasha ryadufasha cane kurabona nk'aya mazone y'iwacu n'amazone ari kure cane iri vuriro ryadufasha ryadufasha n'ukuri turasavye mudutakambire mutuvugire n'ukuri iri vuriro kuba bona baryugaye n'ukwebwe no mu mu mazone ya kure ino mu mirongo ibiri na rimwe n'ukuri nitubona ngene tugiye kubaho kubona iri vuriro ryari ngaha baryugaye ryadufasha cane kweri ryadufasha n'ukuri turasavye mutuvugire iri vuriro barigumitseho ntibaryugare n'ukuri ryadufasha cane mbere turatangaye kubona bafashe ingingo yo kuca baryugara tugiye guhwera kubera ariyo amavuriro yandi ari kure cane y'iyi zone nk'ubu ahagara ku munsi wa gatatu turembye tugenda hiyoma ya cumi na gatanu no kuvuga ugasanga ntituvuwe ukagaruka uko no kuruha twarusha hari n'igihe n'umurwayi emwe aza ari hatari ukubwira umushikani no ugasanga ya- ya- yarenze rwose abo bahora bavurirwa kuri iryo vuriro ritembera bavuga ko hafi yaho bokwituye ari ku bitaro vyakira indembe ariko aho naho bakavuga ko bakira abinjizwa ibitaro gusa abo barundi bahungiye induta basaba ko ibitaro vyoza birakira n'abavugwa bataha ku bitaro bikuru mu bisanzwe bakira abantu barembye cyane cyane cyane abana baca binjira ibitaro nayo abandi bose bameze nk'abarwayi naho baba barwaye ibisabwe naho abarembye bakabona umengo arashobora guhaguruka emwe bamurungika ku bitaro bitari bimwegereye ngo mpake ejo agaca ataha nta bindi- nta bundi buvuzi bubaho haba ku murango haba mu ijoro kenshi bavura uko nyene umwana niwe cyane cyane bakunda kwibanda bakamwakira agaca yinjira ibitaro naho nyine abarembye cyane n'ahandi ubu- ubugendeka aca ataha uba bamutekere paracetamol rimwe zibiri aca ataha akazoza kwivuza ku bitaro bitari bimwegereye niko bagira ikintu twasaba kweri ni uko ku ivuriro rikuru bokwemera kuza baravura abantu bataha kuko abaza kwivuza ku ivuriro bose baca binjira ibitaro harimo n'ababa barahemvye mugabo bavuwe agahabwa imiti agataha agakira ico nukuri nico twosaba kuko iri vuriro riri mw'izone ya kane ni hagati mu nkambi hari amazone ari kure usanga bigoye iyo umuntu yandaye akaza baba bakwiye kumwakira bakamuvura ico nico twosaba ko bohindura bakaza barakira n'abantu kweri bivuza bataha ku ivuriro rikuru iryo vuriro ritembe clinique mobile mu rurimi rw'igifaransa ryatangujwe mu ikambi ya nduta itariki cumi n'icenda ukwezi kw'indwi ibihumbi bibiri na cumi n'umunani inyuma yaho bugariye amavuriro abiri aho bita poste do sante iya gatanu n'iya gatatu iryo vuriro ritembera ryari rifise umugwi ugizwe n'abaforoma abize ivy'isuku n'abize ivy'imibano iryo vuriro ryagenda ryimuka ku mazone ari ku mpera y'inkambi ku munsi wa mbere w'indwi bagenda gukorera muri zone ya cumi na gatatu village ya gatanu aho bavurira aba mu mazone ya cumi na gatatu cumi n'abiri na cumi na gatandatu ku munsi wa kabiri naho iryo vuriro ritembera ryaja gukorera muri zone ya cumi n'icenda bakavura abo muri zone ya cumi n'icenda mirongo ibiri na zone ya kabiri kuva ku munsi wa gatatu gushika ku munsi wa gatanu iryo vuriro ryaja gukorera muri zone ya mirongo ibiri n'imwe rikavura abo muri zone ya mirongo ibiri n'imwe cumi n'indwi n'abatanzaniya ba mu kijiji ca muhasha igice gisanzwe kibamwo abantu benshi muri iyo nkambi ya nduta hasigaye amavuriro atimuka ane gusa rimwe muri zone ya mbere iy'umunani iryo muri zone ya gatandatu n'iryo muri zone ya cumi na gatanu hakiyongerako ibitaro vyakira indembe gusa abajeje ubuvuzi mu nkambi ya nduta ntitwashoboye kubaronka kugira ngo bagire ico bavuze ku iyugagwa ry'iryo vuriro ritembera
Fidel Antoine urakoze kuri iyi nkuru tuve rero muri Tanzania tugaruke inaha muri Amerika ubwicanyi buherutse kwibasira imijyi ibiri ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika El Paso na eh, muri Leta ya Texas na Dayton muri Leta ya Ohio byongeye kuzamura ikibazo ku bijyanye n'amategeko yemerera abantu gutunga imbunda ibi byatumye abashakashatsi bareba uko amategeko yo gutunga imbunda ateye mu bindi bihugu bitandukanye uyu munsi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri i londres mu bwongereza venuste nshimiyimana abanze atubwire uko byifashe muri amerika ku buryo burambuye ikibazo cyo gushyiraho amategeko agenga imitungire y'imbunda muri leta zunze ubumwe za amerika ntikigeze kivugwaho rumwe kandi ntigihwema kuzamurwa n'ubwicanyi bukorwa n'abitwaje intwaro bukibasira abasivile muribuka abana makumyabiri biciwe mu mujyi wa newtown muri leta ya connecticut muri bibiri na cumi na kabiri icyo gihe hasabwe ko amategeko yavugururwa ariko ntibyabujije inteko nkenguzamateka kuburizamo imishinga y'amategeko yari kubuza ababyifuza guta gutunga intwaro zikoreshwa ubusanzwe n'abari ku rugamba mu myaka ishize muri leta zunze ubumwe za amerika habaye ubwicanyi bwibasiye imbaga butigeze bubaho mbere mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi i las vegas ahari hateraniye abacuranzi n'abakunzi b'umuziki bari baturutse imihanda yose hiciwe abantu mirongo itanu n'umunani umwaka wakurikiyeho mu ishuri ryisumbuye rya parkland muri florida haguye abantu cumi na barindwi na hambere aha El Paso muri Texas hicwa abantu makumyabiri na babiri ubwo bwicanyi bwose nibwo bwatumye abantu bongera kuzamura ikibazo cy'imigenzurire y'imitungire y'intwaro bituma ndetse n'abashakashatsi bagereranya uko ahandi byifashe mu bihugu byateye imbere muri demokarasi ngo ujya gutera uburezi arabwibanza reka tubanze turebe uko byifashe muri leta zunze ubumwe za amerika nyirizina muri leta zunze ubumwe za amerika rero kugenzura imitungire y'intwaro zirasa amasasu byanditse mu itegeko nshinga handitse ngo abantu batojwe kandi batunze intwaro ni ngombwa ku mutekano w'igihugu cyigenga uburenganzira bw'abaturage bwo gutunga imbunda ntibushobora kubangamirwa gusa rero ubwo burenganzira bufite aho butangirira n'aho burangirira urukiko rw'ikirenga rwemeje ubwoko bw'imbunda budashobora kugurishwa ku baturage itegeko ryo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'umunani rivuga abantu badashobora kubona uburenganzira bwo gutunga imbunda ni abatarageza ku myaka cumi n'umunani abahamwe n'icyaha cy'ubugizi bwa nabi abafite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa se abirukanywe mu gisirikare mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu hatowe itegeko rivuga ko abantu bose badafite impushya bagomba kubanza gukorwaho iperereza mbere yo gushobora kugura imbunda hagati aho urukiko rw'ikirenga rwagiye rusesa amategeko agenga imitungire y'imbunda mu mwaka wa bibiri n'umunani urukiko rwasheshe itegeko ryari ryashyizweho n'umujyi wa washington ryabuzaga abawutuye gutunga imbunda zo mu bwoko bwa pisitore ikigaragara ni uko buri leta ifite uburenganzira bwo gushyiraho amategeko yerekeye imitungire y'imbunda nka leta ya idaho alaska na kansas zagerageje kuburizamo amategeko yatowe n'inteko nshingamategeko ariko ibyo binyuranye n'itegeko nshinga mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu perezida barack obama yafashe ibyemezo binyuranye bigamije kugabanya ubwicanyi bukorwa n'abatunze imbunda no gusaba ko abazigurisha bajya babanza nabo ubwabo bagakorwaho iperereza kuva mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane kugeza muri bibiri na kane hariho itegeko ribuza abantu gutunga intwaro zikoreshwa mu mirwano ariko inteko inteko nshingamategeko ntiyasabye ko iryo tegeko rikomeza gukurikizwa nyuma y'ubwicanyi bwabereye i las vegas abadepite bamwe bashyigikiye ko habaho itegeko ribuza abatunzi imbunda kuzongeraho twumba tujyamo amasasu menshi maze zikongererwa ubukana mu kurasa urufaya bene izo ntwaro zaciwe muri leta ya florida nyuma y'ubwicanyi bwabaye mu ishuri rikuru ryo mu mujyi wa parkland nubwo rero leta zunze ubumwe za amerika zifite abaturage batagera kuri batanu ku ijana by'abatuye isi zifite hafi mirongo itanu ku ijana by'intwaro zitunzwe n'abasivile kubera ko abafite imbunda batazandikisha bose ntibyoroshye byoroshye kumenya umubare w'abazitunze bivugwa ko muri amerika hari miliyoni magana abiri na mirongo cyenda n'eshatu z'imbunda ni ukuvuga ko buri munyamerika atunze imbunda zirenze imwe muri amerika niho harasirwa abasivile bishwe n'abitwaje intwaro kurusha mu bindi bihugu byateye imbere gusa rero abaharanira uburenganzira bwo gutunga intwaro bavuga ko iyo mibare itavuga ikibatera gukora ayo mahano arakoze mugenzi wacu veniste nshimiyimana muri aka kanya rero mwumvise uko ikibazo cy'amategeko cyifashe muri amerika ku birebana n'imbunda mu biganiro byacu by'ejo kuri iyi saha tuzabagezaho uko byifashe muri bimwe mu bindi bihugu bikomeye mwakoze rero mwese kudutega amatwi mukomeze kugira ibihe byiza